murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze mwese kuri radiyo yanyu mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
umuntu baca barampamagara jewe nanjye basaba miliyoni icumi gushikaho mca telefone umuhungu wanje nti kawe n'umushomeri nti ivyo bariko baransaba ino ni agacamutwe umuhungu wanje bati papa nta buryo afise ayo mahera ntashobora kuyaronka uwundi yitwa matiyasi bamusaba umuriyoni uwo ni ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo harimo padiri adolphe ntahondereye wa paruwasi gatolika ya gatumba bari bamaze iminsi cumi n'umunani baranyurujwe iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye amasengesho yatumijwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi cndd fdd agamije kwibuka imyaka ibiri ishize perezida nkuru nziza yemejwe nk'umukandida waryo n'ibyakurikiyeho turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru yibanda ku burundi mugume ku maradiyo yanyu abagabo bane bari baranyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho muri zone ya gatumba muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura bagarutse mu miryango yabo ni kuri uyu wa gatatu umuyobozi wa zone gatumba n'imiryango yabo bishimiye ko abo bantu basubiye kuboneka ari bazima mugenzi wacu evariste nziko banyanka yanyarukiye mu miryango mu muryango umwe w'ababone- w'abasubiye kuboneka ivyo naciyemwo byari bi- shima imana ko nta wundi noshimira atari rubwira vyose kuko ingorane naciyemwo zari ndende gose ubu ni ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo bane harimo patiri adolphe ntahondereye wa paruwasi gaturika ya gatumba hari haheze iminsi cumi n'umunani baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho ijwi rya amerika ryamusanze yicaye mu rugo iwe muri karitsiye gaharawe yibuka ayo yakorewe ku butaka bwa kongo naho biri uko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi be bane banyurujwe ku igenekerezo rya cenda kuno kwezi kwa kane turimwo nari mvuye i bujumbura ndi muri bisi tugeze ngaha gufi kwa gasupari twumva amasasi atanguye kuvuga mu kanya ntitwamenye ibyo ari byo abantu baraza nyine baradukura mu miduga baradufata baratuboha imigozi munyuma baradutwara badutwaye ku rusizi bakora ubwato mu mashitingi bo bashyiramo ibihubahuba by'ibitoki n'ibiki baratujagura batuboshye imigozi batushyize hakurya baca barabandanya baradutwara ariko ntitwari tuzi iyo tugiye ku bwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga imana tuzi ko ubuzima bwacu buheze baratujyana gushika mu rukoko uwo mutama w'imyaka irenga mirongo itanu ibirenge vyiwe biravyimbye vyuzuyeko ibikomere izo ni ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana agace ka murenge mu misozi ihanamye ya kivu y'ubumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye baradutembereza hose icyo gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batuboshe gutyo nyene mu maso batutukura mu rukoko tuboshwe no ku maboko batujana mu rukoko rwo muri Kongo mu nyuma tugeze ngaho niho bavuga ati kandi ngo ngo igisura cy'u Burundi ngo kiguma kize kuhatera basi baratekera ivyabo kandi turahaguruka basi batutugana mu misozi yo muri Kongo ayandi makuba ramadani na bagenzi be babonye nuko kiretse patiri adolphe uko ari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'imisi ine ya mbere kugira bikunde baterefone imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora Padiri Adolfu we batanguye kumusaba imiliyoni ijana nawe nyine aratakambatije ayo mahera ntayo noronka bamubati nagerageza ngo telefone kwa Musenyeri ati ivyo ntibikunda muri diyoseze tu namba ntashobora kuva umunyuma baca barampamagara jewe nanjye basaba imiliyoni icumi gushikaho mca telefone umuhungu wanje nti kawe n'umushomeri nti ivyo bariko baransaba ino ni agacamutwe umuhungu wanje bati papa nta buryo afise ayo mahera ntashobora kuyaronka uwundi yitwa matiyasi bamusaba umuriyoni nawe nyine aratakambatije abana hari igihe birigwa inzara hariho n'undi musore yitwa piyeri w'umunyembuye nawe bamusaba miliyoni zibiri ramadani barakamfitiye aranambye kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu tubiri tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa avuga ko yari arindiriye gupfa ni mu gihe asanzwe agendana indwara y'igisukari diyabete mu gifaransa ashimira imana yamurokoye cyane cyane imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkaba nasi kubonana n'abagenzi disons ubu nze- naho no- nogira ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro umufasini wa ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyene yabwiye ijwi rya amerika ko ashimira imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka zeyimana mariyamu asaba abakora ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura mushika uyu munsi turaryohewe cyane naho yogira ikindi kibazo umugabo ari mu muryango wiwe nta ngorane twese twari tubabaye eka nta n'umwe ata- atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva ababikoze bose ni ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu abanyagatumba basaba ko bocungerwa umutekano wabo wama wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa kongo uburongoye zone gatumba yabwiye ijwi rya amerika ko ingingo ziriko zirafatwa useni ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudomo rutoke hakiri kare kuri ico cose kibateye amakenga bakikora ku bajeje intwaro n'umutekano kiretse patiri adolphe ntahondereye ubu ari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye paruwasi gatorika yo mu gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bari kubavurirwa imuhiri wabo mu gatumba ku rubibi burundi buhana na kongo evariste nziko banyanka ijwi rya amerika evariste urakoze cyane kuri iyi nkuru turacyari mu burundi ishyaka riri ku butegetsi mu burundi cndd fdd ryatumije amasengesho yo kwibuka imyaka ibiri ishize perezida nkuru nziza yemejwe nk'umukandida waryo Hakaba- hagasengerwa nanone bibuka ibyakurikiyeho mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu eroge wirikaneza eroge uranyumva
ndakumva neza Eugenie ye aya masengesho yahuje bande bahuriye he
aya masengesho bwa mbere mwamenya ko yatunganijwe mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi ariko byaho naroye ku mugwa mukuru Bujumbura aya masengesho yahuje abategetsi bakuru bakuru bo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uhereye kuri perezida Pierre Nkurunziza asanzwe eh, ari nawe mukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD eh, banita umunyamabanga umu eh, bakaba basanze rero eh, abasende DFDD babita abagumyabanga nawe bakamwita umugumyabanga mukuru hari n'abashikiranganji icege eh, gara cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe ava muri sende DFDD umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka eh, hakaba hari imbere n'umuhuza w'abarundi n'abandi bubahwa batari bake bo mu bisata by'igihugu ye ubwo uravuga ko yabereye amasengesho yabereye mu ntara zo- zose z'igihugu Am- intero yari iyihe bibandaga kuki muri ayo masengesho
Ejeni mu bisanzwe aya masengesho bayise bati twibuke dushima ni ukuvuga rero eh, aya masengesho yo kwibuka ubwa mbere ko ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugambo sendedefdede wafashe ingingo yo gutanga perezida nkuru nziza atwara igihugu nk'umukandida mu matora yari agiye kuba ariko rero ayo matora eh, nk'uko mubizi ntibyahabuye ibintu byoroha kuko eh, bukeye hari eh, imigambwe n'amashyirahamwe yigenga bahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo ciwe cya gatatu uwo munsi rero bari bakoranye kugira ngo bashime imana ku byabaye kuko eh, ku bw'umugambwe sendedefdede na perezida nkurunziza ubwiwe yabisubiyemo yavuze ko ari ikiringo cy'imana kuko bagwanijwe bikomeye kugera aho bari gushaka guhirika ubutegetsi ni ukuvuga rero hari muri iyi ntumbero ariko nababwira ko perezida nkurunziza yagarutse cyane ku bagumyabanga asa n'ubakebura mbere n'abakarira yababwiye ko badashobora kurutisha umugambwe igihugu eh, yakariye abantu mbere bitwa ko bari mu mugambwe kandi bari imbere ariko bagakora nk'ibijyanye no kunyonora amatungo ya leta eh, ugasanga abandi eh, nko mu bisata barimwo bi- bi- bikoreye ibyo bigombeye badahawe intumbero leta yagarutse ku bintu mbere nk'abantu buhuye muri iyi minsi eh, banyuruza ubutare babujana hanze hamwe n'ikawa kandi ari ibintu byinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu eh, yabakebuye rwose avuga ati imbere ya byose mumenye ko umugambwe kugira ngo ubeho utegerezwa kuba mu gihugu rero ko bategerezwa eh, kwiyumva nk'abenegihugu bagakorera uburundi kandi yavuze ati mwebwe namba mubazwa byinshi abantu bakunda kubatunga urutoki ni ukubera ari umugambwe uri ku butegetsi mutegerezwa kubitahura gutyo igihe najya kwiyamamaza hari ibyo nemereye abantu ntegerezwa kubibakorera kandi perezida nkurunziza eh, yanagarutse ku bantu bagihiga intambara yavuze muri aya magambo ati aba bantu ati urugamba rw'amasasu twa- rwaraheze twarasinye amasezerano yo guhagarika intambara burundu atariko urugamba rw'amasasu uzorugarukana azoba atanze ikiraka
eroje uravuga uti intero baravuga bati twibuke dushima none abatari ni ukuvuga ko ari abantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi ndede gusa nibo barimo kwibuka kandi bashima ko hari n'abatishimiye uko ibintu byagenze abatari mu ishyaka bo ntabari bahari
uwo munsi abatari muri iryo shaka nk'uko bivuze hari abari bahari hari hatumiwe abavugabutumwa batari mu mugambwe hari hatumiwe mu mashyirahamwe yigenga n'abandi baturuka mu yindi migambwe atari umugambwe cndfdd uri ku butegetsi ariko mu bisanzwe abo barabatumire nk'uko twese twagiye tukaba tuhari tukumva amajambo yahavugiwe tukumva indirimbo zaharirimbiwe ariko wari umugambwe cndd fdd kuko bagarutse ku bintu baciyemo kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mbere pascal nyabenda we umukuru w'inama nshingamateka yatwara cndd fdd icyo gihe yagarutse ku bintu byinshi kuva ku makoraniro yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yibutsa abantu bakomeye muri iki gihugu nk'iwahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu wahoze atwara inama nshingamateka wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu wahoze ari umuvugizi w'umugambi uri ku butegetsi cndd fdd wahoze atwara umuhari w'abakenyerarugamba ingene bavuye muri uwo mugambwe bo bavugisha guhemuka bagashaka kuwusambura bo ubona ko yari sendedefudede n'abanywanyi bawo bariko bibuka bashima none se roje muri mu masegonda make cyane iyo urebye nk'amagambo yahavugiwe hari nk'ubutumwa cyangwa se ijambo baba babwiye nka rwa rubyiruko bavuga rw'imbonerakure rwateshutswe rugakora rwamaganirwaho ibikorwa bitandukanye
ubu munsi ntitwavuga ngo ubutumwa bugenewe naka ariko urabye umukuru w'igihugu bwiwe kuko niwe yafashe umwanya munini ubutumwa yabuhaye abagumyabanga bose no kuvuga abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi sendedefudede bose ababwira ati mwibuke aho mwavuye n'aho turi ko turaja ko dutegerezwa kubaka igihugu kuko twariyamamaje dutsinda amatora hari izo batubutumye twemereye abantu dutegerezwa kubishyira mu ngiro kandi yavuze ko ubudashyira mu ngiro ibyo guteza imbere igihugu abahemukiye abarundi urakoze cyane roje wirika neza kuri iyi nkuru tukivuga rero kuri iyi myaka ibiri ishize hatangiye impagarara mu burundi urubyiruko nirwo rwahahuriye n'ingaruka zikomeye none ubu urubyiruko rwo mu mpande zose iyo rusubije amaso inyuma rubona hari icyo rwari gukora kugira ngo igihugu kitagera aho cyageze iki kibazo mugenzi wacu frederic nkundikije yakibajije umwe mu rubyiruko rw'impirimbanyi lionel ndayizeye ni umunyeshuri muri kaminuza universite lumiere
nk'umujone by'ukuri twabye ibintu bihitiye ngaha mu burundi kuva byatanguye ku itariki mirongo ibiri na zitandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'uko uno munsi umugambi utwara no munsi uri kurahimbaza nyine nuvuga ko uri kurashima kuko hariho ibyo mbona kuri interineti mbona yuko bagiye no gushima gusenga muri perimanansi umugambi utwara tuvuga nk'urwaruka by'ukuri turabona yuko uko babivuze urwaruka nirwo rwahaboneye amabi nirwo rwahononekariye mugabo kuri ubwo turabona yuko urwaruka by'ukuri rudaciye ubwenge rutirabye turabona yuko bigoye kuronka n'ukuri icyo navuga abarideri karisimatike mu gihugu cyacu cy'u Burundi biragoye cyane kubona yuko twoshobora kuvuga ati turafite ababyeyi bashobora kudukingira kuko turabona yuko ibintu byose byabaye ugerageje kuraba ku mpande zose ugerageje kuraba ku iva d'amerike naravugisha abateguye manifestation muravugisha abari kuri ubwo butegetsi ni ukuvuga yuko ugerageje kuraba n'amajambo bavuze baribagiye impfu zahabaye urwaruka rwapfuye cyane babyibagiye ku mpande z'abateguye manifestation urumva yuko bavuga ati twebwe turashima turashima uko byagenze urumva barashima ku ruhande rwo bari ku butegetsi urumva ko bavuga ati natwe turakenguruka ukungana igihugu no munsi kiri umva bibagiye ibara ryaguye abantu barapfa hagapfa abantu ijana ku munsi muri iki gihe bateye amakambi hagapfa abantu batari uko bangana kandi seritu yari twebwe rwari twebwe urwaruka ruhahonera ruhapira ubwo urumva yuko no munsi bose bavuga ati turashima turashima bamwe bakenguruka ku mpande zabo bivanye n'ukungene bari gukora progresa abandi nabo bagakenguruka ku mpande zabo ibi rero novuga novuga yuko urwaruka rwoca ubwenge rukaraba mu guca ubwenge mu guca ubwenge mushiya nawe lionel ndayizeye muvuga urwaruka rwokora iki muri iki gihe kugira ngo urwaruka nabwo nyene agateka kago kubahirizwe eka ntiruje no mu bintu nyene bitajanye n'iterambere ry'igihugu
ikintu novuga urwaruka gufata ija mbere ica mbere na mbere no kumanza kumenya ikibi n'iciza ica mbere urwaruka gukora no kumenya abantu babwasipira mu byiza ni ukumenya ese turi kumwe n'ibande urwaruka ifa kubaca ubwenge bakamenya ati ese uyu muntu nawe turi kumwe ariko akoresha mu nyungu izahe mu nyungu ziwe cyangwa mu nyungu z'iwanje njye nama nkunda kuvuga ati by'ukuri hajya no prezane dusite pa hajya kubu ntikabaho kuko kubu kabaho umwanya mutoya cyane ifu urwaruka rutegura kazoza kuko akadoza gafata igihe kadoza gafata igihe kirekire urwaruka ruca ubwenge rumenye yuko abanyepolitike b'uno munsi dufite mu burundi ku mpande zose ata munyapolitike akunda urwaruka urwaruka aha mu burundi tugize kuri dose nka fofa bagizwe n'urwaruka mu gihugu cyacu cy'uburundi nuko urabona yuko ku mpande zose yaba bafite ubutegetsi yaba abashaka ubutegetsi urabona yuko atamuntu n'umwe ariko araproteja urwo rwaruka mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe akama mwotera abanyapolitike bose bo ku mpande zose ni akanya ego ntuvuga yuko akamo twotera ku banyepolitike ku mpande zose ikibazo kihari ikibazo ntikiri mu banyagihugu nta ndumva iratangwa mu banyagihugu ngo abanyagihugu bashamirane ibintu by'ibishamirano mu burundi byema bitangura mu banyepolitike ku mpande zose by'ukuri nibaraba ukungene bashobora gutora inyinshi z'ibibazo batarinze gusesa amaraso batarinze gucana n'ibintu bisanzwe ibintu je mparura yuko urwaruka rwapfuye demiri kenze rwo wagwishwe n'ubujuju rwo wagwishwe no kwisuka mu bintu no guhendwa n'abantu bamwe bamwe bagira ku nyungu zabo by'ukuri ku mpande zose yaba muri opozisiyo yaba muri muvanse dukuri ni ukuri barabe ikintu bokora nibahaguruke nk'abantu b'ababyeyi nk'abantu b'abagabo hariho abamama bari muri politike hariho abamama bavuga amajambo ukumva yuko ata kintu gishasha yohereza n'ukuri urwaruka ruri mu burundi nibahaguruke n'ukuri bavuga ati reka tugire ibi bintu hagire abahebera ibindi yaba bari ku butegetsi bagire ibyo bahebye yaba bari muri opozisiyo nabo radikale bagire ibyo bahebye lionel ndayizeye ari mu rwaruka rw'uburundi umunyeshuri muri kaminuza universite uh, lumière murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye okay, namwe murakoze ngaho kuri radio voix d'amerique guhera mu kwezi kwa karindwi gutaha sosiyete nyarwanda y'abahanzi izatangira kwishyuriza abahanzi amaradiyo amateleviziyo amahoteli amaduka amahahiro n'ahandi hose bakoresha umuziki w'abahanzi nyarwanda bagomba gutangira kwishyura amafaranga ba nyir'ibihangano abahanzi babyakiriye bate babiri muri bo kandi b'inararibonye semi vumbi daniyeli uzwi ku izina ry'umuhanzi rya dani vumbi na mugabo justin barasubiza iki kibazo byari mu kanya mu kiganiro muri isanga bagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi mugabo justin aratangira avuga uko yabyakiriye iki cyemezo nacyumvise gusa ku bitangazamakuru hano mu rwanda cyane cyane ku maradiyo ntabwo namenye aho cyaturutse nta nubwo uyu munsi ntashobora kugira icyo icyo nkivugaho kandi numva kitandeba ikintu cyari kundeba nk'umuhanzi abantu bavuga ko bahagarariye abahanzi abo bavuga bahagarariye nibo ba nyiracyo njye sinakivuga kuko ntakizi ahubwo ndagerageza nanjye mu kazi uzi nkora nuko numva ninjiye rwose mu kiganiro ntarabanza no gusuhuza vumbi ntabwo tuziranye cyane ariko ni umuhanzi nzi ibihangano bye mbaje kumuramutsa nk'uko nawe nakuramukije urakoze cyane mugabo yusinde ndi umufana wawe nkunda kubivuga cyane ugira tekisi ziryoshye ugira ugira amagambo meza mu ndirimbo zawe ye tekisite ni imyandiko ni inyandiko kuri iyo rero kuri iyo sosiyete nyarwanda ntabwo nyizi ntabwo ndavugana na ba nyirayo neza hari ikiganiro cyabaye muri iki cyumweru kuri radiyo rwanda nashoboye kubonana n'umukozi wabo ariko mugaragariza neza yuko bibeshye amayira bashaka gucuruza ibyo batahanze none se buretse gatoya uravuga ngo iyo sosiyete ntabwo uyizi kandi ari iy'abahanzi wowe ntabwo uyirimo se ntabwo nyirimo nakomeje no kuvugana n'abahanzi benshi batayizi urumva ni abantu biyitira ibintu batarimo nabajije uwo muntu nibagiwe izina rye ntabwo ni umugabo umwe twahuriye mu kiganiro mubaze se niya w'iyi sosiyete ese iyi sosiyete kuvuga ko ari sosiyete nyarwanda ni ukuvuga ko ari ari sosiyete igihugu cyashyizeho ikaba ari sosiyete izafasha kuko abahanzi ikaba yarashyizweho nk'uko amasosiyete ya leta ashobora kuba yabaho nkumva ntabwo abizi urumva rero ndayumva nk'uko umuyaga uhita uva ikasi ujya ikasi mugabo justin urakoze noneho dani vumbi wowe iki cyemezo wacyakiriye ute
icyemezo njyewe nacyakiriye neza kuko ni ni ikintu twari dutegereje igihe kirekire nk'abandi bahanzi benshi ntabwo ushobora kwakira ikintu kiri mu nyungu zawe nabi cyane cyane ko iyo hajemo ibijyanye no kwishyuza ubwo ni uguha agaciro ibihangano ibihangano byawe urumva ko ntari kubyakira nabi ikijyanye n'iyo sosiyete rero nakunze uburyo wavuze itegeko ryo muri bibiri n'icyenda rya tegeko ku mutungo kamere mu by'ubwenge iyi sosiyete yahise ijyaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi imaze burya imyaka irindwi gusa yagize ikibazo cyo kutamenyekanisha cyane ibikorwa byayo rwose ntabwo ntabwo nakwemeza ko abahanzi bose bayirimo kuko hari n'abatayizi nk'uko mugabo avuze umugabo rwose ashobora kuba atabeshye ashobora no kuba atayizi habaye ikibazo cyo kumenyekanisha cyane iyi sosiyete biri no mu mpamvu zikomeye zatumye iki cyemezo cyakirwa ku buryo butumvikanyweho n'abantu batandukanye kuko ari benshi bavuze bati iyi sosiyete si ubundi ko tutayizi ubu iratangira kwishyuza gute kandi tutaranayimenya dani vumbi wowe si iyi sosiyete uyirimo yes iyi sosiyete nyirimo ariko nayo igiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari inama batumije y'abahanzi badusobanurira uburyo bazakora badusobanurira n'uburyo bagiyeho ko bagiyeho bashyizweho n'iri tegeko iri tegeko ryo kuri mirongo itatu nimero mirongo itatu n'imwe ryo muri bibiri n'icyenda ku mutungo kamere mu by'ubwenge hanyuma kimwe n'abandi bahanzi twumva twumva ni ibintu byiza turiyandikisha dushinga kontra
njyewe nyirimo mu yandi magambo we mwasinyaniye kontra kuko sosiyete ushyiramo imigabane wowe ntabwo ari imigabane washyizemo ahubwo ni kontra mwasinyanye ni amasezerano mwagiranye kugira ngo ijye igukorera isarure amafaranga ku bihangano byawe none izajya gushyikiriza ariko nayo ubwo izajya itwaraho
ku bijyanye n'imikorere yayo ntabwo ndi bubyinjiremo kubera ko ntabwo ndi bubyinjiremo wenda ashobora kuba navuga ku bijyanye n'ayo masezerano amasezerano ayo masezerano utanga umwirondoro wawe ndetse n'amazina y'ibihangano byandikishijwe muri muri rdb ubundi na nimero de konte bya bintu byose byangombwa by'uko ayo mafaranga ashobora kuzajya akugeraho ndetse ukavuga n'umuntu ushobora kugusimbura mu gihe utariho kuko ni ibintu bizakomeza na nyuma y'uko umuntu yaba atakiriho ariko niyo waba utakiriho hari mu muryango wawe ushobora gukomeza kwakira inyungu ziturutse mu bihangano byawe muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc dani vumbi na justin mugabo hari abantu bane batwandikiye kuri facebook ikintu cy'igitekerezo kimwe umwe nini niyibaho ejide aravuga ati ibi bizagira ingaruka mbi ku muziki nyarwanda naho sabiyumva adadi we aravuga ati radiyo n'amateleviziyo ko ari byo byajyaga bifasha abaririmbyi kumenyekana noneho ubu bazajya babigenza bate hari undi witwa gatendu teogene aravuga ati abahanzi barazimye burundu kuko ibitangazamakuru ntibizongera gukina indirimbo zabo bazajya bakina ibyo bitangazamakuru bizajya bikina inyamahanga hanyuma uwa kane ni yonasi harifa ati hano i rusizi turabakurikiye cyane ibyo ntibabireke kuko bizabangamira umuhanzi ukizamuka aba bantu bane duhere kuri jusite mugabo wababwira iki mugabo aba bantu kugeza uyu munsi niba iyi sosiyete itaragize uruhare rwo kwakira abahanzi bose ubwo hashobora kuzaboneka iyindi sosiyete uko mbyumva noneho iyo sosiyete nayo ikaba yakora imirimo nk'iyo ubwo abasigaye yenda bakayijyamo cyangwa se umuhanzi agasiga igiti cye akora ibihangano bye akabigeza aho yasanzwe abigeza kuko niba numva neza ni sosiyete y'abantu bikorera ku giti cyabo iyo sosiyete rero ntabwo ishobora kuba yafata umutungo w'abantu bose abariho n'abazabaho ngo ivuge ko ariyo ibahagarariye abo rero nabo bafite uburenganzira bwo gushaka uburyo bakora bagashyiraho indi sosiyete nayo yabarengera kandi amategeko hano muri iki gihugu yemerera ubwisanzure mu buryo bwose bushoboka ntabwo aradibi yakira sosiyete y'ubwubatsi uyu munsi ngo ivuge ngo irafunze ntihazagira abandi bazaza nahumuriza rero abahanzi ko urumva ni sosiyete yaje ushaka azayijyamo ushaka ntazayijyamo ntabwo ari itegeko kuyijyamo ahubwo ni ukujya gushakamo inyungu ibitangazamakuru rero ntabwo iriya sosiyete yewe uko numva ishobora mbwira abadukurikiye yuko ndi umwe mu bayobozi b'ibitangazamakuru hano mu rwanda radiyo na televiziyo itango cyane muri bagenzi banjye bose twasubiye kuvugana twiteguye gukomeza kwakira ibihangano by'abantu ntawaza kutuvuza uburyo bwo kwakira ibihangano mu rwego rwo gufashanya hagati y'abahanzi na ba nyir'ibitangazamakuru ndetse n'igitangazamakuru byari magirirane ubundi arabizi batuzaniraga indirimbo tukabafasha kumenyekana kwa kumenyekana kukabaha gukora amakonseri hirya no hino cyangwa se gusinya andi masezerano n'ibigo byamamaza bakahungukira kuko bamenyekanye abo bahanzi benshi ba hano mu rwanda bamenyekanye kubera ibitangazamakuru nibemera rero yuko ugiye gukorana n'umuntu utabafasha kumenyekanisha ibihangano kandi ubafasha kumenyekanisha ibihangano nawe ushobora gushyiraho n'izindi ndirimbo ubwo nibwo bazahitamo nyine ariko kugeza uyu munsi iyo sosiyete ntabwo ngewe nemera yuko ishobora kuzahagarika ubuhanzi mu rwanda ntabwo bishoboka kandi abahanzi baracyahari n'ibitangazamakuru byiteguye gukomeza gukorana nabo
dani vumbi wowe aba bantu bane wabasubiza iki ko kuri iki gitekerezo cyabo gisa n'igihura y'uko iyi sosiyete n'imikorere yayo mbese uko gusarura amafaranga bizatuma umuziki usubira inyuma hari amakosa wenda ashobora kuba nashyira kuri iyi sosiyete kuba kuba iki cyemezo cyarafashwe noneho wenda mu gushaka gushyirwa mu bikorwa bikaba bigiye kuba vuba vuba abantu batarasobanukirwa kuko hari abahanzi batasobanukiwe n'uko izakora hari abafatanyabikorwa ndavuga ibitangazamakuru nabyo bidasobanukiwe uko izakora numva wenda iki cyiciro cyo kubanza gusobanura ibintu cyakagombye kubaho jisite jisite hari ahantu twemeranya kuko aravuga ati iyi sosiyete rwose niba hari abantu bayirimo hari n'indi ishobora kuba yaza avuze akantu keza kuko yemeje ko kuba igihangano cyakwishyurwa atari ikibazo ahubwo wenda afite ikibazo ku bijyanye n'isosiyete hanyuma kuri abo bantu bane hari uwavuze ingaruka mbi hari uwavuze ko radiyo na televiziyo zituzamura ndetse hari abavuze ko abahanzi bazima cyangwa se ko abahanzi bazimye abandi bavuga ku bijyanye n'indirimbo zo mu mahanga ko arizo zatera imbere hano mu rwanda iyi sosiyete ntabwo izareba indirimbo zo mu rwanda gusa izareba n'indirimbo zo mu mahanga rega niba biragoye ko radiyo itari iy'amakuru gusa wenda ishobora kuba yakubwa n'abantu umuziki udahari birumvikana ko umuziki ufite akamaro gakomeye mu mizamukire ya radiyo ntabwo ngiye guhakana ko batuzamura ariko umuziki nawo utuma radiyo na televiziyo bikundwa kuba yakwishyurwa numva nta kibazo kirimo ahubwo ahubwo ikibazo wenda ni uko byakwishyurwa nabi ariko biramutse bitunganijwe inzira inzira igaragara kandi buri muntu abyumva neza kwishyura umuhanzi nta kibazo rwose na kimwe ngewe mbibonamo kubera ko umuhanzi ajya muri studio akishyura hanyuma hari n'ubwo hari n'ubwo nyuma ya studio hari ibindi bintu akomeza kwishyura ndetse bijyanye na poromosiyo kugeza ubu amaradiyo nta mafaranga yadusabaga ngo adukorere poromosiyo ariko kuri uyu muntu wavuze ko umuhanzi ukizamuka ashobora kugira ikibazo ntekereza ko aba yaketse ko wenda mu gihe cyo gukora poromosiyo niba radiyo yasohoye amafaranga runaka wenda hashobora kuzaza ikintu cyo kuvuga ngo aya mafaranga n'ubundi reka ave mu bahanzi amafaranga abantu bashaka ko dukorera tube twabishyura ibyo nabyo ni ibintu bishobora kuba byabaho ariko kwishyura igihangano cy'umuhanzi njye ntabwo mbibonamo ingaruka mbi biramutse biteguye neza ye barabahanze dani vumbi mugabo justin bari kuri mikoro ya thomas kamirindi mugenzi wacu mu kiganiro muri isanga turabashimiye mwese kuba mwateze amatwi hano niho duhumuri dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha sandrak franklin afatanije na daniel brown kuri ubuhanga bw'ibyuma kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire ibihe byiza